radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yacu tuyahere muri uganda aho komisiyo y'igihugu y'amatora ejo yatangaje ko perezida yoweri museveni yatsindiye kuyobora icyo gihugu muri manda ya gatandatu y'indi myaka itanu iyongera kuri mirongo itatu n'itanu amaze ari perezida iyo komisiyo y'amatora yatangaje ko museveni yatsindiye ku majwi mirongo itanu n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana iryo tangazo rikimara gusohoka navuganye ku murongo wa telefoni n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri kampala muri uganda akanama gashinzwe amatora muri uganda kamaze gutangaza uwatsinze mu bakandida cumi n'umwe bari barimo guhatanira umwanya mukuru w'igihugu kandi kamaze gutangaza ko perezida museveni ubu umaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi yongeye gutsinda gutegeka indi myaka itanu bivuze ko azarangiza imyaka itanu maze imyaka mirongo enye ategeka igihugu cya uganda akaba amaze gutsinda n'amajwi agera ku miliyoni itanu n'ibihumbi amagana munani mirongo itanu na kimwe bingana n'ibice mirongo itanu n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana nuko uwaje mu mwanya wa kabiri aza kuba bobi wayini cyanguranye robert uzwi cyane nka bobi wayini n'amajwi miliyoni eshatu n'ibihumbi amagana ane na mirongo irindwi na bitanu n'utundi duce twiyongeyemo bingana n'iya mirongo itatu na kane n'uduce umunani ijana hanyuma mu mwanya wa gatatu hazamo umukandida w'ishyaka fdc abwira patrick n'amajwi y'ibihumbi amagana atatu makumyabiri na bitatu bingana na gatatu ku ijana n'uduce tubiri abandi nabo rero baza gukurikirana n'uduce duke duke nka zero n'uduce tune zero n'uduce dutanu zero n'uduce dutandatu ibyo batangaje ni ku buryo bw'agateganyo cyangwa ni imibare ya burundu nta kindi kintu kigitegerejwe ibi ni ibya nyuma ni ibya nyuma nta kindi tugitegereje nakwibutsa ko akanama buri munsi buri gihe katwibutsa kagenda kaduha iby'agateganyo ka inshuro zigera kuri icyenda iba inshuro ya cumi kandi anabya nyuma ubwo twakomeza ko ibyo gatangaje ari byo bihe bya nyuma ubwo perezida museveni yatsinze ariko nyine nakwibutsa ko hari andi matora agikomeza kugeza mu kwezi kwa kabiri amatora y'abayobozi ku nzego zitandukanye mu gihugu kandi n'ikindi amatora ya perezida ntabwo yabaye yonyine yabereye kimwe n'amatora y'abashinga amategeko byabaye icyarimwe nabo babo batangarizwa ku rwego rw'intara abatsinze batangiye gutangazwa hirya no hino mu gihugu bo babimenye naho ku ruhande rw'abatavuga rumwe na museveni by'umwihariko robert cyaguranye uwo bobi wine ari nawe bigaragara ko muri iyi sataburenge aho mu byavuye mu matora we yakiriye ate ibimaze gutangazwa n'akanama gashinzwe amatora
bobi wine ibimaze gutangazwa ntabwo yemeranya nabyo ntacyo yari yavuga ariko uhereye ku byo yagiye avuga bagitangira gutangaza yavuze ko atabyemera na gato ko ibyo akanama kari karimo gutangaza bitahuye n'ibyabaye ariko nanone akavuga ko amatora barimo uburiganya bwinshi kandi ko afite ibimenyetso simusiga bya videwo by'amafoto afite yakusanyije hirya no hino hino mu gihugu yerekana uburiganya bwabaye ariko akaba adafite ukuntu yabushyira ku mugaragaro mu gihe abavuga ko igihe kizagera azabishyira ku mugaragaro rero haracyari kumenya niba hari icyo agiye gukora kirenzaho ntabwo twari twabimenya ariko nanone nakwibutsa ko kandi bakandida bamwe bamwe batemeranye n'uko amatora batangiye kubivuga mbere bakaba barahawe igihe gito kuvaho bandikiwe mu kwezi kwa cumi na kumwe kugera n'ubu batarahawe amahirwe menshi yo gukora kampeni bavuga ko rero ibyo nabyo byabaye mu buryo bw'akanama gashinzwe amatora kabikoze kabigendere kugira ngo kababurizemo bate gutsinda hirya no hino ku mugabane wa afurika amatora akunze gukurikirwa n'ibintu bisa n'imvururu cyane cyane zishingiye ku guhakana ibyayavuyemo wowe uri aho mu murwa mukuru wa uganda kampala urabona uko umwuka umeze haba ku bashyigikiye abatsinzwe amatora haba ku bashyigikiye ku bayatsinze urabona umutekano wifashe ute muri uganda ibintu nk'ibyo birashoboka kuba byakurikira
mu by'ukuri n'inzego zishinzwe umutekano zari zimaze igihe zivuga ko zibikeka ko hashobora kuzabaho ikibazo cy'umutekano muke akaba ariyo mpamvu ziteguye bihagije zikazana abasirikare benshi cyane n'abapolisi n'ibikoresho bikomeye ku mihanda na n'ubu mbere y'uko batangira gutangaza uwatsinze abasirikare benshi batangiye kuzenguruka mu mihanda n'abapolisi ni benshi cyane ye mu mujyi wa kampala cyane cyane abasirikare aho ukandagira hose ni umusirikare kuruta n'abasivili kuko abasivili ni bake bagiye gukora uno munsi kandi nanone urabona ko abantu bijimye ku maso batanezerewe benshi cyane cyane hano mu mujyi wa kampala n'ibice biherereye kuko bigaragara ko bari bashyigikiye bobi wayini kuko niho bobi wayini yagiye atsinda hejuru cyane ariko bamwe ab'ishyaka ariko ubutegetsi barimo urabona ko banezerewe bambaye imyenda y'umuhondo y'ibara ry'ishyaka bamwe basanga barimo kugerageza gutangira gukorera ibintu byo kunezerwa ariko abashinzwe umutekano mbere bari bakoze ikiganiro n'abanyamakuru babihanangiriza ngo abari butsinde bose batekuja mu mihanda gukora ibirori byo kunezerwa kuko hari ikibazo gishobora kwaduka cyangwa kubona cyane cyane turi mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ko rero ibyo byose batari buze kubikunda ariko haracyari kare kumenya niba hari ikigiye kubaho ariko mu bijyanye n'umutekano tugeze ko bishobora abantu badashobora kwitabira ubu ngubu n'aya masaha kuko abashinzwe umutekano banyanyagiye hirya no hino kugira ngo babe babihagarika Ignatius Bahezi umunyamakuru wacu uri i Kampala muri Uganda urakoze cyane ukomeze kudukurikiranira ibihabera nihagira igihinduka tukigeze ku banywanyi b'ijwi rya Amerika ibyo murakoze kandi Geoffrey Mutagoma murakoze cyane tugaruke hano i Washington aho abanyamakuru b'ijwi rya Amerika makumyabiri na batandatu basabye umuyobozi wa radiyo ijwi rya Amerika kwegura kubera ibyemezo afata binyuranyije n'umurongo w'imikorere y'iyi radiyo ntigisa no kwihimura kugeza n'aho ahindurira imirimo mu buryo butumvikana umwe mu banyamakuru bakomeye iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jessica jared hano i washington muragezwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana umuyobozi wa radiyo ijwi rya amerika robert rayli n'umuyobozi wungirije elizabeth robins barashinjwa kwica amabwiriza ngengamikorere y'ijwi rya amerika bagahijama umutegetsi ukomeye agatambutsa ikiganiro imbonankubone minisitiri w'ububanyi n'amahanga mike pompeo niwe bemereye gutambutsa ikiganiro ku mirongo ya radiyo maze bavanaho ikiganiro cyari cyateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri perezidansi ya amerika wanengaga imwe mu mikorere y'uwo muminisitiri ugiye kusa ikivike ibi ni ibirego bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa kane w'iki cyumweru ikigo kidaharanira inyungu cyitwa the government accountability project gishinzwe kurengera no gukorera ubuvugizi abanenga ibitagenda mu bigo bakoreramo cyabwiye ikigo cy'itangazamakuru mpuzamahanga cya amerika ubuyobozi bwa radiyo rya amerika ibiro by'umujyanama wihariye ibiro by'umugenzuzi mukuru komite ishinzwe ububanyi n'amahanga muri kongere ya amerika n'abandi badepite ko bashyize umukono ku nyandiko isaba umuyobozi w'ijwi rya amerika kwegura bakwiriye kurindirwa umutekano patsi widakuswara ni umunyamakuru wa radiyo rya amerika kuva mu bihumbi bibiri na gatatu ku mugoroba wo kuwa mbere w'iki cyumweru dusoje yahinduriwe inshingano z'umurimo nyuma y'amasaha make yagerageje kunenga minisitiri pompeo wari wasuye ijwi rya amerika mu ijambo rye minisitiri w'ububanyi n'amahanga yashimayije michael park uyobora ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga kubera impinduka yakoze mu miyoborere y'iki kigo yanashimiye itsinda ry'abanyamakuru b'ijwi rya amerika kubera ubutwari bagaragaje mu gutara no gutangaza inkuru ku myigaragambyo y'abaharanira demokarasi muri hong kong widakusora ni umwe mu bahawe igihembo cy'umunyamakuru w'indashyikirwa Bark Award kubera izo nkuru zakozwe muri Hong Kong nyuma y'ikiganiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo yatambukijeho yanavuze ku budasa n'umwihariko wa Amerika n'icyo afata nk'akamaro ka radiyo rya Amerika minisitiri Pompeo yagiranye ikiganiro kigufi na Bwana Rayleigh aho Rayleigh atigeze amubaza ibibazo byatanzwe n'abanyamakuru bemeranijweho bireba amakuru amaze iminsi avugwa umunyamakuru Idakusora yagerageje kubaza Pompeo ibibazo nyabyo mbere y'uko ava ku cyicaro cya radiyo rya Amerika ariko ntibyamukundiye yanabajije umuyobozi wa radiyo impamvu atabajije ibibazo bya ngombwa amusubiza amwihanangiriza ko nta burenganzira yari afite bwo kugira icyo abaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga itangazo ryashyizweho umukono n'abanyamakuru bagera muri mirongo risaba ko umuyobozi wa radiyo rya amerika rayli na robins umwungirije bahita begura nta yandi mananiza hari aho rigira riti nk'abanyamakuru inshingano yacu ni ukwerekana ukuri tubaza ibibazo aho biri ngombwa hose n'igihe twumva dufite ubwoba cyangwa ibintu bikomeye mu gihe bwana rayli we yari yananiwe kuzuza inshingano ze umunyamakuru umwe ari we patsi widakuswara ukorera ijwi rya amerika muri perezidanse yashatse gukora ibyo yagakoze nk'umunyamakuru mwiza ashaka kubaza minisitiri pompeo nyuma y'icyo kiganiro muri iri tangazo banenga ihindurirwa umwanya ry'umuyobozi w'ishami ry'amakuru newsroom cyangwa redaction mu gifaransa yolanda lopez wavanwe mu mwanya we mu buryo butunguranye kandi budasobanutse ku wa gatatu nimugoroba yari yasimbujwe louis ramirez umwanditsi mukuru mu gisata cy'amakuru wakoreye radiyo ijwi ry'amerika mu biro mpuzamahanga byayo akaba amaze imyaka makumyabiri n'imwe akorera iyi radiyo ku wa gatatu w'iki cyumweru umuvugizi w'ijwi ry'amerika yatangaje ko abayobozi b'iyi radiyo bafite ububasha bwo guhindurira abakozi imyanya mu gihe babona bikwiye bityo ko nta kibazo kibirimo mu itangazo bashyizeho umukono bombi abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga barimo umurepublikani ukomoka muri texas michael mccall na gregory mix w'umudemokarate ukomoka muri leta ya new york bamaganye icyemezo cyo kuvana widakuswara muri perezidansi ya amerika mu rindi tangazo ryohererejwe radiyo ijwi ry'amerika depite mix ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga yagize ati ni ibintu bihabanye rwose kumva minisitiri w'ububanyi n'amahanga ashimira radiyo ijwi rya amerika kudaha urubuga abashaka gucengeza amatwara yabo mu gihe we ahubwo akoresha iyi radiyo muri poropagande ze pompeo yagize imboha abanyamakuru aho abemerewe kubaza ibibazo ari abo ubuyobozi arimo bwihitiyemo gusa uyu mudepite kandi yavuze ko bwana michael park akirimo kwigwaho n'iyi komisiyo kubera gushaka guhindura umurongo w'imikorere ya radiyo ijwi rya amerika depite mix avuga ko icyemezo cyo gukura mu mwanya umunyamakuru w'inzobere ari nko guha intwara abanyagitugu bose no kugahisha ububasha bwa amerika bwo guteza imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu isi bwana park aherutse guhakana ibirego by'uko abangamira ubwisanzure bw'ijwi rya amerika mu mikorere asobanura ko ahubwo arimo kugerageza gukemura ibibazo bimaze igihe birimo n'ibyo kubura umutekano mu kazi ubuyobozi bw'ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga buvuga ko ibyabaye ari ukugaragaza isura nziza ya amerika mu kiganiro cyatambutse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize park yabwiye ikinyamakuru epoch times ko intego yari ukuzahura habona intege nke nko mu gutangaza inkuru zitabogamye gusobanura neza indangagaciro za amerika no kumvikanisha umurongo n'icyerekezo by'ubutegetsi umunyamategeko uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru theodore boutros ashinja park rayli na minisitiri pompeo gutuma ingingo ya mbere mu itegeko nshinga rya amerika y'itangazamakuru ubwisanzure busesuye ihinduka iciro ry'umugani imbere y'amahanga impuguke butros afite ikigo cyunganira abantu mu mategeko cyitwa gibson dan ari nacyo kirimo kuvuganira widakuswara abakozi b'ikigo cya amerika cy'itangazamakuru n'undi munyamakuru ijwi rya amerika yatangaje mu ibaruwa yasohoye ku wa gatatu w'iki cyumweru ko guhabwa izindi nshingano kwa widakuswara bitemewe kandi binyuranyije n'itegeko nshinga anasaba rayili guhita amusubiza mu mwanya yari asanzwemo bidakosora abaye umunyamakuru wa kabiri wihemuweho kuva aho park agiriye ku buyobozi bw'ikigo cya amerika cy'itangazamakuru ikigo cya botrus cyashyize hanze amakuru agaragaza ko hari abakozi ba park bahimbiye ibyaha steve herman iki kigo kibikora kigira ngo kirebe ko herman yasubizwa mu kazi urukiko rwabujije michael park kongera kwivanga mu mikorere ijwi rya amerika no mu nkuru zicukumbuye ikigo kirengera abanyamakuru gap cyandikiye Park Riley na Robbins kibabwira ko kuvana bidakosora muri perezidansi ari ikosa rikomeye mu miyoborere muri iyo baruwa yanditse ku wa gatatu w'iki cyumweru biboneka ko idakosora yashyizwe muri serivisi ya Indonesia ya VOA kandi ari umunyamakuru ubwe na sendika ye ntawigeze amenyeshwa iby'icyo cyemezo Widakusora yabimenyeye kuri email yahaweho kopi nk'uko bitangazwa na David Said umujyanama mukuru muri GAP ibinyamakuru byo muri Indonesia birimo na Jakarta Post byamaganye umwanzuro w'ijwi rya Amerika wo guhindurira imirimo Widakusora uyu munyamakuru wakoreraga muri perezidanse yatangiye akazi nk'umunyamakuru mpuzamahanga muri serivisi y'ijwi rya amerika muri indoneziya ahawe viza yo mu bwoko bwa j1 ihabwa abafite impano zidasanzwe abakozi b'irindi shami ry'ijwi rya amerika muri serivisi zo ku mugabane w'uburayi nabo bagaragaje impungenge ku byemezo bya park ubuyobozi bwanditse ibaruwa ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize bugaragaza amakenga bafite ku myanzuro ya park yo guhindura amasezerano yabo y'akazi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda ndagusuhuje kandi ngo uhaye ikaze wo ukurikira radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro ejo mutegurwa n'umuryango jith eco uharanira kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari wifashishije itangazamakuru mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ntago ndi jyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye nishimye ariyete ariyete nguhaye ikaze urakoze cyane jemye hanyuma se amakuru amakuru ni meza wowe amakuru yawe nanjye meze neza nta kibazo uyu mwaka wa viziyo ya bibiri na makumyabiri uritegura kuwusoza ute virusi ya korona niba yarangiye tuzaba turi kumwe n'imiryango nk'uko bisanzwe niba itararangira n'abo mubana mu rugo nk'ibisanzwe hanyuma iyo urebye ubona uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni umwaka wari tuzwiho na byinshi ku banyarwanda cyane ko wari umwaka w'icyerekezo leta yari yihaye ubona ari nk'irihe somo wasigiye abanyarwanda abantu bakigeraho mu mwaka utaha ngendeye ku bitekerezo by'abantu wenda abo twaganiriye ibyo numvise mu bitangazamakuru se kwizigamira n'iryo somo rya mbere virusi ya korona yigishije abanyarwanda wowe se ubona ari irihe somo Ah, isomo ntago ryajya kure y'iryo kubera ko hajemo icyorezo gitunguranye cya virusi ya korona bigaragara cyane ko abantu batari bariteganyirije abantu se batari bafite akazi gahoraho bahuye n'ibibazo bikomeye icyo byagaragajeho ni uko muri duke umuntu yinjiza mu kazi ukora gukorera igihumbi byaba ijana ugomba kugira igihe wizigamira kuko hari igihe biba ngombwa nk'uko virusi ya korona bigaragaje ko abantu ntabwo bemerewe gukora abantu ntabwo bemerewe no gusohoka icyo gihe rero iyo udafite aho wizigamiye reba ikibazo hari abajya barerema ngo niba waravomye ngo zigama ayo mazi yawe abakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi tubahishiye iki mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku ngingo ijyanye n'ubwizigamire ku bwiteganyirize bw'abakozi mu zabukuru ese wari uzi ko ari inshingano z'umukoresha guteganyiriza umukozi ko ndetse hari n'amategeko arengera umukozi mu gihe bitagenze bityo urakoze cyane ariyete ndasaba abakunzi bacu kutaba kure y'inyekiramajwi zabo kuko ibyo bibazo byose watangiye wibaza turaza kubivimuza ndebutsa kandi ko mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri insanganyamatsiko aho turi kwibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba hari abakoresha batazigamira abakozi babo nimutwandikire cyangwa muduhamagare kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri no kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ari zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana ane na cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka facebook instagram ndetse na twitter ikiganiro cy'uyu munsi gihagarariwe na nige na roger domezero kirisipe ari kubanga bw'ibyuma iki kiganiro kandi kiraza kugerwamo uruhare na bamwe mu baturage bo mu karere ka kicukiro batubwira impamvu babona uburenganzira bw'abakozi ku bwiteganyirize bw'izabukuru budakunze kubahirizwa turaza kumva ubuhamya bw'umugabo wasanze nta bwiteganyirize bw'izabukuru umukoresha we yamuhaye mu gihe mu masezerano bagiranye byari birimo turaza no kumva icyo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu rwanda avuga ku bijyanye n'ubwiteganyirize bw'izabukuru ikiganiro ejo ku buryo burambuye ni mu kanya Mm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
itegeko nimero zeru gatanu agakoni kabera bibiri na cumi n'itanu ryo kuwa mirongo itatu werurwe umwaka wa bibiri na cumi n'itanu rigenga imitunganyirize y'ubwiteganyirize bwa pansiyo ryasohotse mu igazeti ya leta nimero makumyabiri ya repubulika y'u rwanda yo kuwa cumi n'umunani gicurasi umwaka wa bibiri na cumi n'itanu rivuga ko umukoresha agomba kwiyandikisha mu kigo cya leta gifite ubwiteganyirize bwa pansiyo mu nshingano zacyo mu gihe kitarenze iminsi irindwi y'akazi ikurikira igihe umukozi wa mbere yatangiriye akazi nubwo bimeze bityo ari kariyete hari bamwe mu bakoresha batubahiriza izi nshingano nibyo koko jayimi hari abakoresha batabyubahiriza kandi kutabona ubwizigamire bw'izabukuru kenshi na kenshi biterwa no gukorera ibigo bito bidafite ubwo bushobozi ndetse n'abakoresha baba bashaka kwikubira nk'uko byavuzwe na bamwe mu baturage bo mu karere ka kicukiro mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu rugamba jonathan reka tubumve
impamvu mbona abakoresha batazigamira abakozi babo amafaranga yo kuzabatunga mu zabukuru ni uko akenshi uba usanga abakoresha nabo ubwabo bafite kapito nkeya yo kuraninga bizinesi cyangwa se ugasanga nabo ubwabo ntabahagije ku buryo bajya kubikira abakozi babo impamvu ni uko hari abakoresha bafatirana abakozi babo mu gihe cyo gusinya amasezerano y'akazi bagasinya amasezerano atagira ubwiteganyirize kandi kenshi na kenshi bigira ingaruka kuri uwo wakoze iyo urebye mu bigo by'urugaga rw'abikorera usanga nta mafaranga menshi ahari wareba ku rundi ruhande ku bakozi ba leta yita neza ku bakozi bayo niyo mpamvu ubona n'ibyo bibakorerwa byo kubazigamira abakozi bamwe na bamwe bakorana n'ababosi babo nta kontara bafite ibyo rero bigatuma ababosi babo bumva ko kuba ubwishingizi bw'izabukuru atari inshingano zabo ngewe ko mbibona igituma abakoresha batazigamira abakozi babo ni uko usanga bafite ubugugu bakanga kuzigamira abakozi babo bashaka kwikubira amafaranga yabo barakoze cyane aba baturage bo mu karere ka kicukiro baganira na mugenzi wacu urugamba jonathan aho bavuga ko babona impamvu ituma hari abakoresha batagenera abakozi babo bwiteganyirize ari ubushobozi buke abo bakoresha babo nabo baba bafite uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango judith eco uharanira kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari wifashishije itangazamakuru ndebutsa kandi ko mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri insanganyamatsiko aho turi kwibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba hari abakoresha batazigamira abakozi babo nimutwandikire cyangwa muduhamagare kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri no kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ari zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana ane na cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka facebook instagram ndetse na twitter kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
reka rero muri studio nakire mugenzi wacu uw'icyeza christera atugezeho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho ku kiganiro cy'uyu munsi aho turi kwibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba bamwe mu bakoresha badateganyiriza abakozi babo christera umwanya ni uwawe ari turakoze kuma ikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa twakiriye kuri iyi nsanganyamatsiko ya none aho turi kugaruka ku ngingo ivuga ku bwiteganyirize bw'abakozi mu zabukuru ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe reka duhere kuri kabera isaac uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gatenga aho yagize ati iki ni ikibazo gikomeye ku bakozi badatanga hatangirwa ubwiteganyirize n'abakoresha babo icyakorwa ni uko havugururwa ingingo zirengera umukozi ku buryo abakoresha bashyiramo ubushake bakitabira kubateganyiriza naho gapira oscar uherereye mu mujyi wa kigali mu murenge wa kagugu yagize ati amategeko ateganya ko umukoresha atangira umukozi umusanzu w'ubwiteganyirize atari ko hari abakoresha binangira kuyatanga naho iradukunda murise we yagize ati abakoresha bamwe ntibasobanukiwe icyo amategeko ateganya ku bijyanye n'ubwiteganyirize bw'umukozi abandi kubwo gushaka inyungu nyinshi cyane usanga badateganyiriza abakozi bakoresha ati rero icyakorwa ni ugukaza ingamba ndetse n'ibihano ku batubahiriza uburenganzira bw'umukozi mu kwiteganyiriza naho kirenga evode uherereye mu karere ka kicukiro yagize ati kudateganyiriza abakozi usanga biterwa no kudasobanukirwa gushaka inyungu zimurengera ndetse no kuba umukoresha aditangira nawe atariyubaka yakomeje avuga ko hajya habaho ibiganiro hagati y'umukozi n'umukoresha bakumvikana ati kuko nabyo muri ubu byatanga umusaruro urugero kuba umukoresha yatangira umukozi umusanzu ni ukubahiriza uburenganzira bwe kandi n'umukozi bizamutera ishyaka n'imbaraga zo kunoza umurimo bakunzi b'ikiganiro ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko namwe mudukurikiye mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho mwakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe iyi nimero mwayikoresha no kuri watsapu kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ese christira nk'umunyamakuru ubona biterwa n'iki kuba hari bamwe mu bakoresha batazigamira abakozi babo icyo mbona gitera abakoresha kutazigamira abakozi babo icy'ingenzi ni ubushake bukeya kuko abenshi ibi bintu baba babizi ahubwo bakabyirengagiza rero aho mbona ni uko hakwiriye gushyirwaho ya mategeko atuma noneho babakoresha bagira bwa bushake kuko biragaragara ko ku neza mu biganiro kubikora nta kindi kintu nta batavuga ngo ibihano ni ibingibi urabona ko bigenda bigorana gusa si bose hari n'abakoresha bubahiriza inshingano zabo hanyuma se ubona biterwa n'iki kuba hari bamwe mu bakozi bo arabizi neza ko itegeko rimwemerera guteganyirizwa akarenganywa bireba ariko navuga ngo ntarane uburenganzira bwe aho ngaho nagaruka kuri cya kintu avuga ati uyu munsi wa none wenda umushahara bampemba ntacyo bintwaye ubwo wenda nzajya mu bundi bwizigama buri ku ruhande ariko nanone simvuze yuko ababona ko uburenganzira bwe budahutazwa ababibona ariko nanone ushobora no kuvuga ati aka kazi ndakareka ejo nzabona kandi hehe kandi ubona ko wa mushahara baguhemba ushobora kujya kwiteganyiriza muri bino bigega bindi nko muri ejo heza witangira umusanzu ku giti cyawe urakoze cyane christera aho ugira uti rimwe na rimwe hari n'igihe abuze uburenganzira bwe ariko kubera ko akazi kabuze agatinya kujyayo ngo ejo batamwirukana ariko umuntu yakibaza ngo kuba akazi karabuze byatuma abakoresha bahonyora uburenganzira bw'abakozi babo uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Judith Eco uharanira kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari wifashishije itangazamakuru ndebutsa kandi ko mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko aho turi kwibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba hari abakoresha batazigamira abakozi babo nimutwandikire cyangwa muduhamagare kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri no kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ari zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana ane na cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka facebook instagram ndetse na twitter kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nubwo hari itegeko rirengera abakozi rikanabemerera guteganyirizwa mu zabukuru hari bamwe mu bakoresha batubahiriza uburenganzira bw'umukozi hakaba na bamwe mu bakozi badaharanira uburenganzira bwabo ngo barenganurwe ahubwo bagahitamo gusezera mu kazi bakoraga guhembwa amafaranga make ariko ukagira ubwiteganyirize bw'izabukuru ni ingenzi cyane kurusha guhembwa amafaranga menshi nta bwiteganyirize ufite ibi ni bimwe mu byavuzwe na nshimiyumukize Emmanuel utanga ubuhamya bw'uko yagizweho ingaruka no kutazigamirwa n'umukoresha we nyamara mu masezerano y'akazi bagiranye ibyari birimo ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu david hitimana reka tubumve
nitwa nshimiyumukiza Emmanuel ntuye hano ku kabaya muri ngororero na hari kampani imwe nakoragamo icukura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro gusa nyine ntabwo nshatse kubivuga izina kuri radiyo muranyihanganira hanyuma nyine twari dufitanye kontara ndakora ndakora ndakora nkora akazi nkakora imyaka igera mu munani naho ndangije kubera nisobanukiwe ubundi umuntu ngenda ajijutse nza gutekereza ndeba kure ndavuga ati ese iyi kampani nkorera ubu ngubu hari ubwizigame bw'abakozi itanga kubera ko nyine nabonaga bampemba amafaranga mu ntoki bakampemba amafaranga mu ntoki nkavuga wayi inoti batampembera kuri konte narasinye kontara naje kwegera bosi ndamubaza ese gahunda zimeze gute arambwira ati nimba udashoboye kubaho uhembwa nk'ukuntu tuguhemba wasezera ukegura nta kibazo nibwo nabimenye impamvu ntabwo yigeze ayimbwira kuko ashobora kuba nawe ariko yatangiye akazi yanze kunsobanurira ibintu birebire gusa we yaje kumbwira ati nimba mbona akazi dukora n'uburyo baduhembamo bitanshimije cyangwa se atari byo binoze nasezera nkigendera byakugezaho izihe ngaruka noneho ingaruka ntabwo zabura nyine naje gusezera muri iyo kampani nza kujya mu kandi kazi gusa nakurikiye icyubahiro cyanjye kugira ngo batazansuzugura ko yarambwiraga ngo ubwo natangiye kumugendaho ngo ubwo ngubwo aho kugira ngo ngo yegure nakwegura nibwo neguye nyine ingaruka njye mbona nk'ubu ngubu mu zabukuru njye nimara gukura ndakeka ko mugenzi wawe ntagifite ubwizigame n'ubwiteganyirize bw'abakozi wenda ngo nanjye nzabe mbona utwo dufaranga nyine ni ukwirwanaho ntabwo nzigera mbona ndi kumva arizo ngaruka
wasaba iki noneho abakoresha badatangira ubwiteganyirize abakozi babo abakoresha nabasaba kujya batangira ubwiteganyirize abakozi babo kuko ubwiteganyirize ni bwiza kandi ubwiteganyirize biba biri mu nshingano z'umukoresha kubutangira umukozi we kuko hari n'itegeko rirengera abakozi noneho rero uwo mukoresha aho kugira ngo aguhembe amafaranga menshi atagira ubwiteganyirize bw'abakozi yafata make akaguhemba make ariko ubwiteganyirize bw'abakozi bukaboneka e, kujya bubaha abakozi babo ndakeka nabo barabihugurirwa gusa bakabyirengagiza ariko buriya ni ngombwa kuko umukozi ashora ubwenge nawe ugashora amafaranga akagukorera ibyo ushaka wagakwiye kumwubaha mu kubahana waba bakoresha basuzugura abakozi babo ntabwo ari ngombwa mm. nicyo nabisabira hajye habamo kubahana mu kazi kuko hari ibyo abaguha nawe hari ibyo ubumuha
Emmanuel Nshimiyimana mu buhamya bwe arasaba abakoresha ko bajya bubaha abakozi bakabaha ibyo amategeko ateganya bityo ngo n'akazi kazarushaho kugenda neza uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Judith Eco uharanira kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari wifashishije itangazamakuru ndebutsa kandi ko mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri insanganyamatsiko aho turi kwibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba hari abakoresha batazigamira abakozi babo nimutwandikire cyangwa muduhamagare kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri no kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ari zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana ane na cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka facebook instagram ndetse na twitter reka rero dusabe imizero kirisipe uri ku buhanga bw'ibyuma aha tuzamurira indirimbo amahoro ku giti cy'umuntu niyo muhanzi nkuru nziza francois turagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya
amahoro ng'umuyobozi ayobore ng'umubwiriza abwirize gukiranura ashobore gukiza bityo rero nta mubyigano aha rero amahoro
inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni fatu ali